iyi mwumvanira yijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana
urakoze jeffrey tuyahere mu yavugwa muri afurika abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu muri nigeria barateye ikambi zibiri za gisirikare ziri mu buraruko bushira ubuseruko bongera bica abantu bashika ku munani nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabivuze ejo ku munsi w'imana aya makuru avuga ko ikambi ya ajiri iri ku birometero mirongo ibiri uva i maiduguri ku murwa mukuru wa leta ya borno yatewe mu gatondo k'ejo ku munsi w'imana ku mugoroba naho ku munsi wa gatandatu hatewe ikambi ya rane iri muri iyo leta nyene umugabisha w'ingabo umwe w'iyo kambi yarishwe abandi basivile batandatu bahitanwa n'amasasu yigenza nk'uko ayo makuru yabivuze ayandi makuru aremeza ico gitigiri c'abafuye kandi akongera koko abo barwanyi basahuye n'ibirwanisho muri iyo kambi afurika y'epfo yavuze ejo ku munsi w'imana ko yiteza igice cya mbere cy'incansho za covid cumi n'icyenda zingana imiliyoni zine n'ibihumbi amajana atanu z'ihinguriro fiza mu gihe icyo gihugu cyiteguye kongera gutanguza isekeza ryo gukingira abanyagihugu umushikiranganji w'amagara y'abantu zweri mukize yavuze ko incansho zingana ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri na bitanu n'amajana abiri na mirongo itandatu zari zitezwe gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'i johannesburg ku mugoroba w'ejo ku munsi w'imana izindi zizoza ziraza buri ndwi gushika mu mpera z'uku kwezi imbere yo guhagarika urucanco rw'ihinguriro ry'abanyamerika johnson and johnson ico gihugu cari kimaze gucandaga abanyagihugu barenga ibihumbi amajana atatu na cumi n'umunani bagizwe ahanini n'abakora mu gisata cy'amagara y'abantu
washington ijwi ry'amerika mu makungu tukivuga kuri uyo mugera nyine ubuhindi burabandanya gusinzikazwa na covid cumi n'icyenda ahejo ku munsi w'imana ibiharuro byerekanye ko abantu hafi ibihumbi bitatu n'amajana indwi bishwe n'uwo mugera mu masaha mirongo ibiri n'ane gusa hamwe n'abarenga ibihumbi amajana atatu na mirongo icyenda bawanduye ibice bibiri ku ijana ku muriyaridi umwe ni miliyoni amajana atatu z'abahindi nivyo bimaze gucandagwa gushika ubu nk'uko amaraporo abivuga ni mu gihe ubuhindi arico gihugu gifise ihinguriro ry'incanco rinini ku isi ryitwa serum institute of india leta z'ubumwe za amerika irahakana ko yafunditse amasezerano na irani yo kubohoza abanyororo bafungiweyo bacuritse n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ku kiguzi c'imfashanyo y'ubutunzi y'imiliyaridi z'amadolari kuri irani umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bw'imigenderanire ned price yavuze ejo ku munsi w'imana ko babandanya batabariza abanyamerika bafunzwe hamwe n'ababuriwe irengero muri irani yavuze ko bazohagarika ari uko basubiye kubahuza n'imiryango yabo ron klein nawe umuyobozi w'akazi muri white house yarahakanye amakuru yaciye kuri televiziyo cbs yaha muri amerika y'ayo masezerano yo kubohoza abanyamerika bane bafungiwe muri irani abapolisi ba baba ijana barakomeretse abandi bantu barenga amajana atatu barafatwa inyuma y'aho abariko barahimbaza umunsi mukuru w'abakozi i berlin mu budagi batanye mu mitwe n'abapolisi igipolisi cyavuze ko muri rusange ibyo birori byahimbajwe mu mahoro mu nyuma bivamwo imigumuko igipolisi gitanguye kubasaba kubahiriza ingingo zo kwirinda ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda mu gihe bamwe bibuka uwo munsi abandi bariko bariyamiriza ivangura rifatiye ku rukoba muri ico gihugu hamwe n'amafaranga yo gupanga amazu yaduze muri ico gisagara ca berlin
urakoze aloise bigirimana kutugezaho aya makuru mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari bya afurika mu gihe icyizere ku izahuka ry'umubano w'u rwanda n'uburundi ari cyose uw'u rwanda na uganda wo uracyarimo igihu abaturanyi b'amajyaruguru badufiteho ikibazo n'ubu nge nabayeyo nabanye nabo nakoranye nabo nagira ntabwo umbajije neza ngo nkubwire imizi yacyo ntabwo mbisobanukiwe bihagije ariko ngewe nzasakara inzu yanjye kugira ngo ntanyagirwe uwo ni perezida paul kagame w'u rwanda mu ijambo yavuze asoza inama ya komite nyobozi y'ishyaka fpr riri ku butegetsi mu rwanda mu mpera z'icyumweru dushoje ingaruka za covid 19 n'ikibazo cy'imisoro ntibyoroheye abakorera mu mujyi wa kamembe mu burengerazuba bw'u rwanda aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure perezida w'u rwanda paul kagame mu mpera z'icyumweru dushoje yatangaje ko umubano w'u rwanda n'uburundi uzaba wongeye kuba mwiza mu ijambo yavuze asoza inama ya komite nyobozi y'ishyaka fpr riri ku butegetsi mu rwanda perezida kagame yemeje ko we na mugenzi we w'uburundi bimaze kugaragara ko bafite ubushake bwo gukemura ibibazo bimaze imyaka itandatu perezida evariste ndayishimiye w'uburundi nawe yari aherutse gutangaza ko ibiganiro hagati ye na mugenzi we w'u rwanda birimo bigenda neza pierre claver niyo nkuru arakomeza ku bwa perezida paul kagame icyizere ni kinini ko imigenderanire y'igihugu ciwe n'uburundi imaze imyaka itandatu itifashe neza iriko irasubira kuba myiza abaturanyi bacu benshi ariko ni bane gusa kugira ngo abandi bose tumeranye neza usibye wenda nk'umuturanyi umwe gusa kera bari babiri uwa kabiri navuga igihugu cy'amajyepfo burundu burundu ubu turi- turi mu nzira yo gushaka uko twumvikana tuta ariko ngira ngo ubu twe n'abarundi turashaka turashaka kubana nabo kandi bamaze kwerekana iyo nzira natwe turashaka ku kongo ibibazo twari dufitanye nabo turafatanya kubikemura rwose bimeze neza ntabwo bikiri nka mbere tanzania nta bibazo twigeze tugirana nabo turakorana nabo neza aho yari ko arasozera umwiherero wa komite nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi fpr kuri uyu wa gatandatu umukuru w'igihugu cy'u rwanda asa n'uwishuye ubutumwa mugenzi we w'uburundi nawe nyene yaheruka gutanga perezida evariste ndayishimiye nawe nyene yari yijeje ko imigenderanire igiye gusubira kunaguka ku mpande zose igihugu kibanyi jewe ndafise icyizere gikomeye cyane ko igihugu cy'u rwanda ejo tuzoba dukundana kuko ubu twarabaze kubona icyo dupfa turakizi ni ukuvuga hirya y'ejo muzosaga tubazanya ngo none burya twapfa iki kajya gusa ariko kaduteranije ntiboba mu karere kose mu isi yose aricyo gihugu cyo rero bazavuga ngo kirankana n'uburundi kandi tuvuga ururimi rumwe turabavukanye turizeye neza yuko aho bukera bizogenda neza kuko ubu turabona ko indongozi zatanguye kuza ziravugana ku rwego ku rwego kandi biriko bigenda neza cane mu mezi atandatu aheze haramaze kuba inama zirenga zine zahuje intumwa zidasanzwe z'ivyo bihugu bibiri zatanguriwe n'iy'abashikiranganji b'imigenderanire ku makuru ijwi ry'amerika rifise hari izabereye mu burundi ndetse n'izabereye mu rwanda ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu buheruka kubwira ijwi ry'amerika ko iyo ataba ikiza c'umugera wa korona haba hamaze kurangurwa ibikorwa vyinshi vyo kunga imigenderanire myiza amashirame yigenga aranyotewe umubano mwiza cane cane ku nyungu z'abanyagihugu baba ku mbibe kugira ngo basubire gusangira kabisi n'agahiye rcp raison de citoyen probe rikunze kugira umwihwezo ku bishikirizwa n'abo bategetsi amakoraniro canke imyiyerekano liberté publique ni rimwe muri ayo gerve nibigira nicegera c'urongoye rcp hatufatira nko mu ntara za cibitoke intara za kayanza intara za ngozi eh, kirundo na muyinga hamwe n'abandi baba mu gihugu cy'u rwanda bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo n'ibi- ibyo bakenera nabo nyine haba imfungurwa cyangwa ibindi no guhana abageni ariko uyu munsi turabona yuko ubwo budandazwa iyo migendanire itakihari nk'uko yari ihari mu myaka yahera kubera uyu munsi umurundi agiye mu rwanda ntashobora kugenda yidegemvya neza nk'uko kandi n'ubundi bigenda uko nyene igihugu c'u rwanda sanzwe hariyo n'impunzi zahungiyeyo biba vyoshe rwose ko izo mpunzi zita hamwe muri abo baba bafise eh, umwizero y'uko ibyo baraba bagiriza bitakihari iyo migenderanire yatanguye gutosekara nyuma y'imvururu za politike zadutse bujumbura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihugu c'u rwanda cahaye indara impunzi z'abarundi zarenga ico gihe ibihumbi mirongo irindwi mu nyuma uburundi bwahavuye bwagiriza ico gihugu ko muri abo cahaye indaro harimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi u rwanda nabwo ruvyamirira kure ico gihugu c'u rwanda caraye kinamenyesheje ko cifuza umubano mwiza n'igihugu c'u buganda naho perezida paul kagame yavuze ko impinga ikiri ndende yamara uwo mutegetsi yavuze ko u rwanda ruzobananya gukingira abanyarwanda bose abaturanyi b'amajyaruguru badufiteho ikibazo n'ubuge nabayeyo nabanye nabo nakoranye nabo nagira- ntabwo umbajije neza ngo nkubwire imizi yacyo ntabwo mbisobanukiwe bihagije ariko jyewe nzasakara inzu yanjye kugira ngo ntanyagirwa nzashyiraho imiryango idadiye utanyinjirana ugatwara ibyanyu wanyinjiranye kandi nzagusohokana hanyuma dushyire twizane uwizanye nabi nawe azasubizwayo mu buryo butarohanyije ibi bihugu bibiri navyo hahize imyaka ine bitarabana ryiza vyagirizanya ko umwe yahaye indaro umwansi w'uwundi naha haramaze kuba inama zitari nke zo gukemura ico kibazo Pierre Claver ni nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika Bamwe mu bahoze bakorera imirimo y'ubucuruzi mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje kwimurira ibikorwa byabo i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intandaro y'uku kwimuka hari abavuga ko ari ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije ubucuruzi hakiyongeraho n'imisoro iremereye. Temistocle Mutijima yaduteguriye inkuru irambuye.
ugeze mu gace k'ubucuruzi k'umujyi wa kamembe gaherereye hafi n'umupaka u rwanda ruhana na repubulika ya demokarasi ya kongo niho ubonera uburemere bw'iki kibazo ahahoze urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo n'ibinyabiziga bitwaye ibicuruzwa ubu haba habarizwa n'imbarwa menshi mu mazu yahoze ari ububiko bw'ibicuruzwa n'amaduka manini ubu arakinze ugerageje gushishoza unyujije amaso mu birahuri by'inzugi n'amadirishya urabona ko hose nta gicuruzwa kikiharangwa benshi bagiye muri kongo nta n'umuntu wasigaye hano n'abandi baratashe gucuruza birabaraniye bara- barabireka none se ahantu wacuruzaga aho utacuruza na kimwe cya cya cumi uvuga se ni akazi kariya nta kazi karimo naje gucunga nibigera nk'uyu wa gatandatu nange zareka kuko nta akazi karimo uyu mugabo ari muri mbarwa basigaranye ubucuruzi muri iki gice yahoze akorera mu miryango itatu aho yaranguzaga ibicuruzwa byiganjemo ibikomoka ku binyampeke nyamara ubu asigaye akorera mu muryango umwe gusa ahandi yahasubije bene inyubako no gusigara n'umuryango umwe ni kuvuga ngo ndacunga ejo biza- bishobora kuza bishobora kugaruka bishobora kugaruka tukamenyera kuriya ahubwo bizageraho byose binanira n'umuntu ko kuva gitondo- mu gitondo ageze hano sinarabona umugenzi wanjye n'umwe nshyiramo marishandize kamara ukwezi biraho hirya ye gato nko mu ntambwe cumi n'eshanu tuhasanze undi mugenzi we bigaragara ko acuruza ibiribwa byiganjemo ifu z'ibigori ndetse n'umuceri yicaye iruhande rw'iduka rye ubona ko agaragara nk'uwumiwe kuko ntawe utugurira ahubwo turi mu gihombo ni nka kumwe isazi isigara ku ruhu inka yarariwe kera uzi kubona umuntu yirirwa hano wagera mu rugo bakakwaka u- ukabura umunyu Mm. bibaho se ntabwo ureba ko naje gukingura kugira ngo imungu ni uko utabonye inyamanza itambuka inyamanza nibura ngo yinjire mu nzu ufate akantu k'imungu kaje mu- mu bicuruzwa nta kintu na kimwe dufite aba bacuruzi bavuga ko bagenzi babo bajyanywe i Kongo n'ihungabana ry'ubucuruzi ryatewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda hakaba ariko n'abavuga ko ikibazo cy'imisoro myinshi bacibwa ku ruhande rw'u rwanda nacyo cyaba cyaragamburuje benshi ikintu cy'umusoro baraza bakakwaka amafaranga utanacuruza ubu narishye patanti y'ibihumbi mirongo itandatu patanti ngo utayirishye ngo uzariha andi kuko n- baba bakubarira batanga amafaranga atakugarukira abandi bo bakagenda biyambukira abandi bagasubiza ibyangombwa abandi bakagira gute ariko umuntu akaba ameze gutyo gusa ngo ahari wenda ejo bizaza navuga ko bifitanye isano n'amafaranga tu- tugenda abantu bagenda bacibwa atasobanutse hmm? Tu- twaje tuzi ko uburyo imisoro itangwa n'ibisorerwa noneho utangiye kubona n'utundi ngo n'aka ngaka nako ngo n'aka ngaka ariko wabaza ahandi ukumva ngo tubi- ibyo ngibyo ntabwo tubizi ihungabana ry'ubu bucuruzi n'igenda ry'abahoze bakorera aha muri kamembe riragira ingaruka kuri benshi mu bakeshaga amaramuko ubu bucuruzi mu gihe bwabaga bukorerwa mu rwanda nibo baduhaga akazi kugira abana bacu imiryango yacu ibeho ubu byarangiye dusubiye inyuma namutwarira kabiri gatatu najya muri kongo nkaguraho n'ikayi ya makeya nkayizana wa mwana wanjye akabona ukuntu ajya ku ishuri none ubu ngubu ndatahira magana abiri saa sita ndashaka kurya na nijoro umwana arashaka kurya none nimumbwira ukuntu tugomba kubaho ku ruhande rw'ubutegetsi naho bemera ko ikibazo cy'abacuruzi b'abanyarwanda bimura ibikorwa byabo muri kongo gikomeje kugira ingaruka nyamara bwana kayumba efuremu uyobora ako karere agahakana ibyo kuba imisoro yaba imwe mu ntandaro z'iryo genda iyo umucuruzi yakoreraga hano ku butaka bw'u rwanda akimuka akajya gushyira bizinesi ahandi birumvikana ko ni igihombo kiba kibayeho ku ruhande rw'umusoro kuko uh, niba yagomba kwishyura tva nta musoro wa tva azaba akishyuye ku bijyanye n'imisoro simbona ko mu rwanda twaba dufite ikibazo cy'imisoro irihanitse ariko icyo nzi cyo ni uko muri kongo ahubwo iyo urebye n'uburyo basoresha bashobora gusanga abantu basoresha menshi kuko twakira ibibazo by'abanyarwanda bakorerayo akakubwira ngo ejo umuntu runaka yaraje yita serivisi runaka akaguha ku mafaranga akagenda atanaguhaye resi nubwo bitadushobokeye kumenya umubare nyirizina w'abacuruzi baba barimukiye muri kongo ndetse n'ingano y'igihombo mu mafaranga ibi byaba byarateje ingaruka z'iki kibazo ziragera no ku bafite inyubako z'ubucuruzi zikodeshwa mu mujyi wa kamembe nko mu nyubako y'isoko rishya rya rusizi izwi nka rik bagaragaza ko hafi kimwe cya kabiri cy'ubushobozi bw'inyubako ni ukuvuga imiryango hafi ijana na makumyabiri yari ifite abayikoreragamo nyamara kuri ubu isigaye ikorerwamo ikaba ari mirongo itandatu n'umunani yonyine hakaba impungenge kuri bamwe ko ibintu bikomeje uko biri uyu mujyi uzasigara ari uwo guturwamo gusa ubucuruzi bukimukira hakurya mu gihugu gituranyi temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokre mutijima turaguma aho ngaho mu burengerazuba bw'u rwanda ariko noneho tuzamuke twerekeza mu karere ka rubavu mu gace ka kanembwe aho abaturage basaba ubuyobozi kubaha irimbi baravuga ko abaturage bagera ku bihumbi bine na magana atanu bamaze imyaka icumi batuye aho ngaho ntaryo bafite kandi kikaba ari ikibazo ikiremereye turabyumva mu nkuru tugezweho na jean batiste ndabananiye ikibazo cy'irimbi kiraduhangayikishije cyane nk'ahantu hatuwe ko ni ikibazo kimaze igihe kirekire cyane urabona hano tugiye kwamara nk'imyaka cumi n'umwe urumva ntabwo ari igihe gitoya ku bantu batuye kandi badafite irimbi yashyize imyaka hafi irindwi gutya tukivuze mu nama yabereye hafi mu gasantere batwizeza ko irimbi bazarikemura yarimo abayobozi b'akarere n'ab'umurenge nta n'ubu nta rimbi tuba twabona uwo ni hussein habyarimana umwe mu batuye muri aka gace ka kanembwe kanembwe yatujwemo abantu bari batuye ku musozi wose wa rubavu uri mu mujyi wa gisenyi bahakuwe ahagana muri mata bibiri na cumi bahavanwe kubera ko uyu musozi wemejwe ko ari amanegeka ku buryo nta muntu ukwiye kuwuturaho kanembwe ituyeho ingo zirenga gato igihumbi na cumi zirimo abantu barenga gato ibihumbi bine magana atanu na makumyabiri habyarimana arakomeza asobanura ukuntu kutagira irimbi bibahangayikishije cyane kujya tubona aho dushingura biratugora tukifashisha abavandimwe twagiye dusanga inaha ko bavuka hano bafite amasambu bakadutiza aho dushingura urumva ko niba tujya gushingura mu mirima bitubera ikibazo iyo tugize ibyago mu gihe bahinze imyaka irimo irera nk'ibigori ibishyimbo ugasanga umuturage atajya kurandura imirima ngo agutize aho ushingura imodoka ijyana umurambo mu karundo ni ikibazo iyo modoka amafaranga make ni ibihumbi makumyabiri kandi ugukongeraho n'andi mafaranga yo kugura iki irimbi irimbi nderuka rigeze muri cumi na bitanu umuturage uba uyibitseho ni bake cyane urabona nko mu bantu ijana ndumva batarenze ahantu mirongo itatu baba bafite ubwo bushobozi twumva no muri uyu mwaka cyangwa umwaka utaha badufasha irimbi tukaribona kuko turarikeneye cyane
aho mu karundo habyarimana avuze haherereye mu mujyi wa gisenyi ni ku birometero biri muri birindwi uvuye muri iyi santire ya kanembwe ibyo habyarimana avuze binashimangirwa na kimana hamadi inosa na hamada isa uzwi cyane ku izina rya jule orense uheruka ni jule orense usobanura ko hari ubwo ari amafaranga ibihumbi makumyabiri uwapfushije yishyura imodoka itwara umurambo avuzwe na habyarimana arenga cyane kanembwe kuva twimbuka tumaze imyaka hafi cumi n'umwe nta rimbi ntaho gushingura tugira udafite ubushobozi ni ugusaba mu baturage gusaba ni ikibaza kwimye urahangayika imodoka iri hano hafi iturutse hano muri kanembwe yaguca makumyabiri ariko iturutse mu mujyi baguca ibihumbi mirongo itandatu pe utanga nka makumyabiri ni imodoka iba yabonye nk'ikiraka ikaza hano ukayitereta akaguca nka makumyabiri twe byatubayeho twebwe hari data wacu wapfiriye ahangaha ni ibihumbi mirongo itandatu baduciye kandi hashize imyaka itanu urumva ubungubu bashobora nko kwiyongera jule orense avuga ko impamvu nyamukuru ayo mafaranga aba menshi ari umuhanda mubi alliance mukabonera arasobanura ukuntu uwo muhanda ari mubi ahereye ku kibazo yigeze kuwugiriramo kujya mu mujyi ho biba bikaze umuhanda iyo uri kuri moto ugenda uri kwiceka urimo amabuye kwiceka ari ikibazo se ni ikibazo nigeze ngo hari umugongo kubera ikibazo cya moto ari gushira amezi atanu nari maze igihe mbyaye maze nk'amezi abiri nashatse kujya kwa muganga ariko numva uri koroha mukabonera avuga ko hari ibyumweru bibiri yamaze arwaye umugongo kubera kugenda acekagurwa na moto yari imutwaye muri uwo muhanda bitewe n'amakoro n'ibinogo biwurimo ayo makoro niyo mukambonera yise amabuye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa rubavu anonziyata tuyisenge nawe yemera ko koko kuba abaturage bo muri kanembwe badafite irimbi ari ikibazo tuyisenge yongeraho ko atari ikibazo cya kanembwe gusa ikibazo cy'irimbi ntabwo kiri muri santire ya kanembwe gusa kiri mu murenge wose cyangwa se n'akarere kose ko dufite irimbi rimwe gusa mu karere ka rubavu ntabwo rihagije rero kandi byasuwe mu bikorwa byihutirwa akarere karimo kubishakira igisubizo biri ku rwego akarere karimo gushakisha bageti ntabwo nakubwira ngo n'ejo cyangwa n'ejo bundi ko ntibishakirwa amafaranga kugura ubutaka ni birebire ariko wenda mu myaka wenda nk'umwe ibiri bishobora kuzaba byaratunganye yego tuyisenge avuze ko hari icyizere ko mu gihe kiri hagati y'umwaka n'ibiri iki kibazo kizaba cyarakemutse abaturage ba kanembwe bavuga ko uyu mwaka cyangwa utaha ushize baribonye byaba ari inkuru nziza cyane kuri bo aba banyakanembwe bavuga ko bafite ibindi bibazo bitatu nabyo bibahangayikishije harimo ikibazo cyo kuba nta mazi ahagije bafite bavuga ko bafite robine ebyiri gusa ariko ko ari iyanga usanga kuri robine imwe amajerekani nka magana abiri atondekanyije ategereje kuvomerwamo amazi bamwe bavuga ko hashobora gushira iminsi nk'itatu nta mazi azirimo usibye ikibazo cy'amazi abanyakanembwe bavuga ko nta soko bafite hakaniyongeraho cya kibazo cy'umuhanda gusa muri ibi bibazo byose abanyakanembwe bemeza ko ikiza ku isonga mu kubahangayikisha cyane ari icyo kutagira irimbi nubwo bavuga ko n'ibindi bitaboroheye jean batiste ndabananiye ijwi rya amerika i rubavu mu burengerazuba
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino tugiye guhera mu burundi turi kumwe na mugenzi wacu desire hatungimana i kigali mu rwanda iyo ntsinzi yahaye igikombe umugwi wa kerne yabonetse mu rukino rugira kane aho uwo mugwi watsinze kuri no w'imana dinamo ku manota mirongo irindwi n'atanu kuri mirongo itandatu n'ane arsene franzima amenyereza uwo mugwi wa kerne akaba yamenyesheje inyuma y'urwo rukino ko iyo ntsinzi yabahaye igikombe bayikesha imyitozo myiza ikintu navuga ko twabarushije ni uko twe twariteguye rwose mu buryo fizike twarateguye fizike cyane nicyo gituma mwabonye abakinnyi bacu bari banyaruka gusumba abiwabo twarakoze cyane rwose igikorwa cy'uko dukina kuri rapidite hama navuga ngo turiga na sisiteme ya atake yapu turabona ingene bataka muri rusange hama rero turaheza turabikorera ko turahindura gato idefanse yacu tuyadapta kuri ku buryo bwabo bwo gukina atake navuga ko ibyo ari byo bintu nyamukuru byatumye dutsinda mu gihe umugwi wa kerne wari watsinzwe urukino rwa mbere rw'izo nkino za playoffs ariko bagatsinda zitatu zikurikira mfura nzima aratubwira icyo yasabye abakinnyi biwe kugira bikure dinamo umugwi utoroshe na gatoya nibaza yuko ikintu nyamukuru nshobora kuba narabwiye abakinnyi ko ari uko bopuruva yuko by'ukuri babaye aba mbere babikwiriye atari ikintu bakwegeye ko cyangwa kuba hariho ekipe zitameze neza mugabo byari ngombwa yuko tupuruva yuko by'ukuri ikibanza cya mbere twari tugikwiriye rero nibaza ko aricyo kintu umuntu yashoboye gukoresha nko kubyura ishaka ry'abakinnyi inyuma y'icyo gikombe cya kabiri umumenyereza wa kerne amenyesha ko bagiye gukora gusumbya uko bahora kugira n'igikombe cy'uburundi bwose cimirije bagitahukane ati nguvu n'ishaka birahari kugira bashike ku ntego yabo yo gutwara ibikombe byose uko ari bitatu mu mupira w'amaguru naho mu gihe ihiganwa ry'uburundi risigaje inkino zitatu gusa ngo rirangire umugwi wa kayanza united wari mu bibanza vya nyuma mu mpera igice cya mbere cy'ihiganwa uno munsi ugeze mu kibanza cya kabiri aho uwa mbere awusumbye amanota abiri amarse niyo ngabo amenyereza uwo mugwi aratubwira icyo bakesha izo ntsinzi murazi kayanza united ahivuye nahirikira just ko ahivuye avuye kure ni ukuvuga ko ni ingufu z'abantu benshi si koci amarisi wenyine ariko arakora akazi muri kanzeri united hariho abarongozi bo mu ntara hariho abarongozi b'umugwi bose abakinnyi baritanga murako dufite n'abakinnyi bake dufite abakinnyi cumi n'umunani batarenga mugabo turagerageza kubakinisha ku buryo bose bokina nibaza ko ari ishyaka rya bose ry'abantu bose kugira ngo kanzeri united ishike mu kibanza cyiza naho uwo mugwi abatari bake mu bakurikirana umupira w'amaguru mu burundi bawuha amahirwe menshi yo gutwara igikombe amarse amenyesha ko bigoye kandi bigishobeka ku migwi myinshi nibaza ko ari ubwa mbere ihiganwa rimera kujya gushyika ku munsi wa gatatu shampiyona itarahera utaramenya uzatwara igikombe ni ihiganwa rigoye cyane nuvuga ko muri iki gice cya kabiri imigwi yaradugije nivo urabona ko nivo yaduze y'imigwi nta mugwi n'umwe ugenda uvuga ati ndagiye kuwutsinda wumva ugenda kurondera amanota nibaza rero ko ari ihiganwa rizohera abantu babonye imikino myiza iryoshye kandi ibereye igihugu mu gihe rero ikibanza cya mbere kikigwanirwa n'imigwi myinshi no mu migwi ya nyuma ihiganwa rirakomeye kiretse muzinga bimaze kumenyekana ko mu mwaka uza izo kina mu cyicaro cya kabiri hagati y'imigwi ya burundi sport dynamic bumamuru interstar na les elephants niho hazovamwa imigwi ibiri izoherekeza muzinga mu cyicaro cya kabiri desire tunyimana kigali ijwi rya amerika
urakoze desire utugejejeho amakuru y'imikino yo mu burundi reka dukomereze ku yo mu rwanda tugezwaho na mugenzi wacu jean claude munyandinda i kigali mu rwanda mu isiganwa ry'amagare turu du rwanda ku ntera yaryo ya mbere ya kigali rwamagana yari ishyaga n'ibirometero ijana na cumi na bitanu uwabaye wa mbere ni umunyakolombia stephen brian vergra sanchez ukinira ikipe ya medelin yo muri colombia yakoresheje amasaha abiri iminota mirongo itatu n'itatu n'amasegonda mirongo ine n'atatu yakurikiwe na alex hon wo mu ikipe ya wildlife generation yo muri leta zunze ubumwe za amerika ku mwanya wa gatatu haza alfonso lordan ukinira medelin umunyarwanda waje hafi ni seti hakizimana wo mu ikipe ya saka warangije ku mwanya wa cumi na kane bitandukanye n'uko byari bisanzwe hirya no hino ku mihanda abantu bake cyane nibo bakurikiranye turu du rwanda aho abakinnyi basorezaga usibye abafite imirimo inyuranye mu isiganwa babonaga nta n'inyoni itamba uku kutitabirwa ni imwe mu mpamvu yatumye na bamwe mu baterankunga b'imena ba turu du rwanda bakuramo akabo karenge ku isonga urwengero rw'ibinyobwa rwa skol rwajyaga rutanga miliyoni mirongo inani n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda rwafashe icyemezo cyo kuvamo kuko rwifuzaga gutanga miliyoni enye n'igice mu gihe abayobozi b'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi basabaga skol gutanga nibura miliyoni mirongo itandatu itandatu n'eshanu skol yajyaga ihemba umukinnyi wegukanye buri gace ka turu du rwanda uwo mukinnyi agahabwa n'icyubahiro cyo gufungura ikarabiya y'inzoga ndetse yaba abishoboye agashyira ku munwa uyu mwaka ibi birori ntabwo bizaba ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ferwasi ntibatinya kugaragaza akababaro batewe n'uko kompanyi ya skol yahagaritse inkunga yateraga turu du rwanda ndetse bakavuga ko impamvu y'uko byaba byaratewe n'igihombo mu bucuruzi by'uru ruganda byagereranywa na wa mugabo unyagiranwa n'abandi uyu ni umuyobozi w'iri shyirahamwe abudara murenzi ntabwo twari twiteze kiriya cyemezo kiriya cyemezo cyaradutunguye ndetse kiza ku munota wa nyuma imyiteguro tugeze kuri mirongo icyenda ku ijana ku mufatanyabikorwa ufite uruhare nk'urwo sikoro mwese muzi yaba ingengo y'imari n'ibikoresho bashyiragamo byaradutunguye ariko nyine niyo mahitamo yakoze ubwo nyuma tuzareba ni bimwe nyine ngo unyagiranwe n'abandi ngo ni nge watose harimo abo twatangiranye nabo bagize ibibazo nk'ibyo ariko baravuga ngo ntabwo twaba twarabanye mu bihe byiza ngo nimugera mu bibazo tubatererane kandi hazacya ejo n'ejo bundi harimo abihanganye turakomezanya ibigo bitandukanye dushimira si ubwa mbere humvikana imvugo igaragaramo ishavu mu bayobozi b'imikino mu rwanda bavuga ku bigo by'abaterankunga kuko mu myaka itari myinshi yarangiye hari umuminisitiri wigeze kubwira uruganda rumwe ko atari rwo kamara ubwo rwari rumaze kuvuga ko rutazongera gutera inkunga shampiyona y'umupira w'amaguru ndetse uyu muminisitiri w'icyo gihe yongeraho ko nta nzoga ya nzonyo kuri uyu wa mbere isiganwa turu du rwanda rirakomeza ku ntera yaryo ya kabiri ya kigali huye ireshya n'ibirometero ijana na makumyabiri tunyarukiye mu mupira w'amaguru guhera kuwa gatandatu shampiyona y'icyiciro cya mbere yarasubukuwe nyuma yo guhagarara mu gihe cy'amezi ane kubera ubukana bw'icyorezo cya virusi ya korona mu itsinda rya mbere ku cyumweru ikipe ya apr fc yatsinze gorira fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade huye i butare umukino wagombaga guhuza bugesera fc na as muhanga warasubitswe kubera ko ikipe ya as muhanga ikomeje kugaragaramo abakinnyi bafite ubwandu bwa virusi ya korona mu itsinda rya kabiri kuwa gatandatu ikipe ya rutsiro fc yatsinze kiyovu siporo ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu ku cyumweru rayon siporo itsinda gasogi united igitego kimwe ku busa kuri stade national amahoro i remera mu itsinda rya gatatu kwa gatandatu polisi fc yanyagiye etenseri fc ibitego bitanu kuri kimwe kuri stade amahoro as kigali itsinda musanze fc ibitego bine kuri bibiri kuri stade ubworoherane mu itsinda rya kane mukura victory sport yanganyije na sunrise igitego kimwe kuri kimwe kuri stade huye butare espoir fc itsinda marine fc igitego kimwe ku busa kuri stade umuganda i rubavu yari claude munyandinda i kigali
inshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya n'aha tuyasoreje turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere ndashimira mwe mwese mwari muduteze amatwi na bagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey mutagoma wabegeranirije akanabagezaho aya makuru amahoro n'amahirwe kuri mwese